Bursa, Nehir Kuyucuğaç, Bana Bursa, Hindu Corporation.
Arka tanıtımızdaysa bu zamanda kullanmadan telefon saatini Jagato sa omo kata agamis ni amang Jagato kaya erula natin isipitin sa kapitid muli kanan inpo kami dyan Presidente gusto sa mo sumala naroon na hubo na mamagasa sa mga iba o inanasi kumana intanasya sa joa mga rasi Paartiin adda bilisummaa Oromoo qabaa'u of keessaa waliin kaasiin dirqama waliin mari'achuuf biyyi pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Kanaaf seensira dhimma alaa Dooktar Warqinaa Jabayyeetiin dirqamu seensira asirraa jiran kunneen ijoollee isaaniitu lammii isaanii Waaqa isaa uummata Oromoo har'a argameef gahee qaamolee garaagaraa guddaa ta'us warqeerra olaanaa ta'e yommuu itti taasisuuf waliin isaanii ittisuu qabna jedhama. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa sirna eebba OMN fi simannaa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad irratti warqeerraa dhimmi hojii bakka ga'uuf kaaneessu hojii waan ta'eef mul'ata akka naannoo fi biyyaatti kaa'ame bira ga'uuf qaamolee siyaasaa garaagaraa gara biyyaatti deebisanii tokkummaan wal dhaggeeffataa deemuun waadaa uummataaf galleettii boonsifachuun baay'ee gamaan kaasan obbo Lammaa Magarsaa keessoo beekamuun dabalataa kenneef
biyya ari'u wareegalaan namni uffachiisaa ture harka deeggaramee warreen facaan walitti qabu eegalee yaada hirmaataa qabatanii mootummaa bulchu mormuun yakka odoo hin taane uummataaf filannoo biraati jechuun waamicha muummichi ministeeraa Dooktar Abiyyi Ahimad fuudhama isaanii irratti dhiyeessanii raakoon naannoo Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii fi xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad biyyaa kaleessaa gara biyyaatti deebi'e. Maqaan Buduwaariin darbu bakkeetti godhamee irratti pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa Sultaanaa Dhufu sanii jijjiirama harka argamee fi bu'aa qabsoo irra gaanee gumaacha eeboo fi qarree darbee sammuu makkaafalee kaawwanii jiru hundaa ta'uu galata galchanii fi waggaa lamaan har'aa naannoon Oromiyaa yeroo imimmaanii fi dhiigni lammiilee lolaa turetti yeroo aduu dhiisee waan bareedu tarkaannetti mootummaan naannichaa nuuf bari'a jechuun waadaan kan durii godhataa dhufee akka irra deebi'u jedhama. Obbo Lammaa.
Siyaasni biyya keenyaa kun ni ture. Qabsaa'ota Oromoo hedduu nyaatee jira. Gatii kaffalchiisee jira. Lootii ilmaan Oromoo seenaa siyaasaa, aadaa siyaasaa biyya keenyaa geeddaruun nurra jiraata jennee uummata keenyaaf akkuma waadaa galle. Oromoo bittinnaa ilmi Oromoo kotee. Walitti qabuun dirqama keenya jennee akkuma waadaa galle walitti qabaa jirra. Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hundaa, hayyoota Oromoo hundaa walitti qabaa jirra tokkoomsaa jirra.
dabalataanis obbo Lammaa akka jedhan uummanni Oromoo qabsoo obbo Raabsaatti ifatuu fi jijjiirama addaa qaqqabu eegaleera tokkummaa fi saamichi naqamuun siyaasa ammayyaa'ee wal hoogganuun immoo murteessaadhaan uummata bayeessan dhaabanii Har'a walitti qabamuun keenya injifannoo tokko ta'e illee haalli keessa jirru nu hubachuu dadhabnee adda facaan adda baanee yoo taane sagal taatee baddee sagalaluu wal baddee akkan taane kana bishinaan hubachuun dirqama hooggantoota siyaasaa Oromoo jedhee kan yaade. Maaliif waa'ee tokkummaa nan labna? Sumni guddaan gabrummaadhaaf nu saaxilee isa waan ta'eedhaafi. Diinonni keenya kanneen akka ture harka isaatiin miti. Harka keenyaan deebisee nu waan deebisee taasisa. Abadan ammaa booda harka keenyaan deebisnee of hin dhoofnu. Hundi keenya wal gargaarree waliin hojjechuun barbaachisaadha.
waa argame qabannee sanichaadha hojjetuun qarummaadha yaadaan walhubachuu fi gara tokkotti dhufuun mootummaa fi qaamolee kaawwanis uummata oromootiif ta'uu hubannee ifa arganne gara gara harkifachuun dhiisas yeroo dheeraatiif deebiin qabnas jedhamee Qabsoon keenya qabsoo torban tokkoo qabsoo ji'a tokkoo hidha yeroo tokkoo miti. Karaa seeraa qabna. Karaa kanarratti gufannee dadhabnee akka hin dhaabbanne bishinaan wal hubannaadhaan beekumsaan tartiibuu cimaa qabannee wal gargaarree hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef qeerroon Oromoo hundi keenya dargaggoonni Oromoo hundi keenya qabsaa'onni Oromoo walumaadhaaf wal qabannee wal dhaggeeffachaa wal hubachaa bishinaan qabsoo itti hin geenye kana fuulduratti fuune hafuun kalees wal qabachuurra wal argaa fi guddineen ittindoofnee gabaaf gabana dhaabbannee wal gaarrifataa turre kun ammoo qabsoon oromoo akka laga ceene taasise ummataaf harkaa'u caalaa walirratti qabsoonnee qaamolee ummata oromoo tokkoffameef umrii dheerattine harka qabdu duraanii turame gara tokkotti dhufneerra wareegama ilmaan oromoo olaaf guga'e waan ta'eef kunuunfachuu qabnaan illee yaada obbolammaa magarsaa eebba oromiyaa miidiyaa neetoorkii fi simannaa jawaar maammad irratti dubbatame injifannoo argachuun ogutti injifannoo beekachuun injifannoo kunuunfachuun qabsoo guddaa gaafata kanaafiyyuu qeerroon raayyaa saba oromoo dhaamsi guddaan har'atee dhaamu qabsoon mormii keenyaa bu'aa kan nu argamsiise yoo ta'e ammaan booda irraa irraa eegammoo qabsoon keenya kan ta'uu qabu oromiyaa ijaaruu oromiyaa biqilchuun ergama keenya guddaa ta'uu irra jiraata
Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiinis amma kanaan dura biyya abbaa taa'ee bilisummaa fi jijjiirama Oromiyaa fi hojjetaa ture. Haqaan boodas miidiyaalee biyya keessa jiran kaawwan waliif tubsuudhaan dara hojjetuu qaba. Bifni uummanni keenya argatu akka duubatti hin deebiinee fi badhaadhina hawwinuurra akka ta'etti hojjetu irratti akkuma miidiyaalee kaawwanii ga'ee guddaturra eeggama jedhan. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa eebba Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii fi simannaa dhimmalaa siyaasaa Jawaar Mohaammadii taasifamee kan barsiiseerratti.
Keessoo dheekkamaa ture Tijjisaan Qandabbaa. Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo Abaa Obbo Du'aa Daawud Ibsaatiin dirqamaan waliin mari'achuun dhiirri pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi ministeera dhimma alaa Dooktar Warqinee Gabayyoo hojjetamu beeksisa asirra ture. Paartileen siyaasaa mormitoota biyyootaan ala jiran waantota ministeerri muummee taasisan baay'een isaanii gara biyyaatti kan jiraniif paartiin ABO Obbo Daawud Ibsaan hoogganamu bulchaa halluu irratti mari'achuu qabnu gochuu isaaniitiin jelitti gara fedhii isaanii malee mee milkaa'anii abdii qabna jedhan hoogganaan biiroo dhimma kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa dooktar nagayyoon jenna dhimma rakkoo nageenya somaaliyaa Itoophiyaa keessatti mudatee fi mootummaan federaalaa Qananii Kennaa fi nageenya godinaalee oromiyaa daangaarra jiran qaamoleen nageenyaa of eeggannoon tattaafaa jiru ta'us hawaasni fi addoomin jireenyaa dammaqinaan eeggachuuf jedhamu Dooktar Nagayyoon Amaniiru Ergaasaa Firoomsaa dabalatu qaba.
ministeerri muummee doktar abiyyi ahmad gotti argachuudhaan fi namoonni dhuunfaan isaanii paartilee mormitoota uummata biyyaafis ta'e biyyatti dhaaf dhimmamu jedhanii biyya alaa jiraatanii biyyatti deebisan karaa nagaatiin hirmaachuu akka danda'aniin waamicha dhiyeessuu isaanii miidhagfatamaa guruma kanaanis jijjiirama biyyatti keessatti dhufaa jiru karaa nagaatiin deeggaraa bakka garaagarteen jirutti yommuu yaadaan barbaachisuu isaanii biyya keessa godhatanii akka hirmaatan waamicha taasifamee fidachuudhaan paartilee siyaasaa biyyatti deebi'an lakkoofsan itti ta'amu. Paartilee biyya alaa turanii gara biyyaatti deebi'an keessaa Baddi Dimokiraatawaa Oromoo Haadhaawuu Addi Tokkummaa Walabummaa Oromoo Abaawuu Tokkummaa fi Pireezidantaa Paartilee Uummata Oromoo qabsiisuu jedhanii kanneen biyyaatti deebi'an keessaa nama kana jiraatu qabatamaa taajira dhimma biyyaa fi uummata irrattiin tokkummaa qabarratti jiran turuu irratti kallattii namni marii addawaa isaanii qabatamaa ofiitti ibsataa jiran jedhanii hoogganan biroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dooktar Nagariyyuu Coomo.
Argamaadha. Waajjiraalee siyaasaa kan mul'isuu mootummaan nagaadhaan hojjechuun akka ta'e waamicha dabarsuun kan beekama. Waamichi dabarsuun jaamnaaleen siyaasaa garaagaraa biyya keenyatti jedhanii biyya keessatti uummata wajjin hojjechaa jiru. Hojiin hojjetamedhaan biyya irratti bu'aa argamsiisaa isaanii paartileen morkattoota biyya alaa turanii gara biyyaatti deebi'an haa jiraatan malee paartiin ABO obbo Daawud Ibsaadhaan durfamu waamicha taasifamee fudhate gara biyyaatti galuun dura dhimmootni irratti mari'atuu qabnaan ibsaa isaanii kana duras qondaaltota olaanoo waliinis yeroo garaagaraa waliinis marii jalqaban turan biyya irraa immoo durbee ABO obbo Daawud Ibsaa fi jaalleewwan isaa waliin mari'achuu fudhate jilli pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Dooktar Lammaa Magarsaatiin ministeera dhimma alaa Dooktar Warqinaa Gabayyoon durfamu Eertiraatti himan jiraama. jiila qaleenii fi mariin araaraa taasifamuu fi walii galtee milkii qaburanii ga'uun akka kabajataniin hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo ibsa jedhanii alaa'u kan amma as maraatti baay'isaan beekamu yeroo biyyatti ittiin beekuun jira. Isaan ittiin biyya beekuu fi kaandideeta tokko tokko ta'anii galu warreen siyaasa kan hojii dhimma Oromoo irratti mari'achuu dandeenyu dhimma Oromoo irratti mari'achuu dandeenyu dhimma biyya keenya Itoophiyaa irratti mari'achuu dandeenyu isa jedhu qabachuudhaan biyya har'aa jillii ደግሞ ሚኒስትራ ሲማላ ሶስቱር የስራተኞች ቀር ደግሞ ፕሬዚዳንቲ ኮኛ ሰለሞን ገርሳት እንዲልከሙ ገራ አስመራ ሄመን ጀቹራ መሪ ከናሚት ሞ ስሪት ከሚታው ታሰተው አድነት ቀሚችላ Abaawoon mirga uummata Oromoo ta'e biyyattii kabachiisuu wasitti maatii sirna dimokiraasii akka diriiruutiin dhaabbilee diriiraa kaasanii qabsaa turan keessaa tokko akka ta'edha. Hoogganaan dirichaa iddoo isaanii gadhiisaniiraan ta'us amma kan turomni akas ta'e biyyattii as ta'u qabsoo karaa nagaa fi tokkummaa uummataa jabeessitu bu'aatii dawaa isaaniitiin abaawoon obbo Daawud Ibsaadhaan hoogganamatu mariitiin walii galtee irra ni ga'uun abdii qabna jedhaniin ta'uudinsaa uummata Oromoo gidduutti garaagartiin ilaalchaa fi yaadaa jiraachuu dhimma Oromummaa fi Oromiyaa irratti garuun tokkoon isaara malee bu'aa waan hin qabneef jedhanii doktar Nagariin አባው ከናንዶን ቤተማ ቀርሶ ኦሮሞ ሴንቶች ጉዳ አከሳን ቀደምን ቤተማ ሶዳን አምስት ሞትና ሴንቶች መካሀን ተጎረ ተወሰኑት ሚዛኔ ለምን ሲሚዛን ወይም ሚሳጣ በስሚዩ ሚዛኔን ሚዛኔን ገራውን ከሰነዘን ዝሩ ሚስልቹ ሞትናና ኦሮሚያ እጅን ስርጉዳ ፊጅት የጅረጅት ሲጣ አስመከነት ሚስሚስራቸኝ አደጉና እጅ ስርጉዳ ሆኑ እነስሜ ኦሮሞን ቀጥቶ ሲያሰ ኦሮሞ መልካ tokkummaa oromoo waan ta'e isa bira dabarree immoo ga'ee uummanni oromoo fi oromiyaan keessatti qabdu olaanaa akka ta'ee fi gubachuun waan goguuf marii kun raawwachuun taasifamuun marii kanaanis eegamanii akka argamu ni namannaa kana malees amma nageenya daangaalee Oromiyaa keessatti karaa baarratti mudataa jiru hoogganaan dirichaa Dr. Nagarii Leencoo ibsa isaanii keessatti kan kaa'atan yoo ta'u dubbana naannoo Sumaalee Itoophiyaa bulchitaa dabalatee magaalota daanditti keessatti gochi nageenya boreessuuf mudataa ture akka dhaabbatuu fi uummanni naannichaas akka hin miidhamne keessatteemus jedhaniin mootummaan federaalaa fi hojii uummata tokko eegale jabeessee olaantummaa seeraa kabachiisuu qabas jedhan uummanni Oromoo fi Sumaalee Itoophiyaa dura waliin jiraataa turaniin qaamolee nageenya uummataa booressaniis ammoo olaantummaa seeras kabajamuu qaba jedhan Dr. Nagariin bakkeewwanni kana dura daangaa waliin wal qabsiisuudhaan qaamolee haamitiin haa barbaadanin aanaalee godinaalee Oromiyaa kanneen akka Harargee lamaaniin Gujii, Booranaa fi Baaleetti lubbuun darbaa ture miidhaan qaamaa fi qabeenya irra gahaa ture uummata Somaalee bakka waan hin boonee fi fala afaan dhabuutiin kallattii ministirri muummee Dr. Abiy Ahmed kaa'aniin hojjetamaa akka turudha. Ta'us garuu dhimma kibbana magaalota Somaalee Itoophiyaa keessatti mudatee ture sababa godhachuudhaan qaamolee nageenya uummataa jeeqan lo'anii akka hin galmeetiin mootummaan qaamolee nageenyaa naannoo fi federaalaa waliin hojjetaa akka jiru Dr. Nagariin taasisaniin uummanni yaaddoo tokko malee nageenya isaa garuu eeggachuu akka hin qabnes seeranii jiru.
Waldaan kana keessa rakkoo guddaa akkasuma kanas immoo dhuga Somaaleef uumamee jiru. Kana sababii godhachuudhaan naannoo daangaa uummata jiraatu irratti jeequmsa gara garaa, jeequmsa gara garaa uumuudhaaf qaamni tokko jiraachuu waan maluuf isa kana beekan sodaa fudhachuun tokko jedhuun jiraatan rakkoon amma uumame sun mootummaa federaalaa xiyyeeffannoo kennuu kan waan ta'uuf daangaa irratti sababii kanaan fakkii tokko irraa hin mul'anneef uummanni lamaan wal ta'ee nageenya isaa akka eeggatudha.
ወደ ሰዓት ተናጠመሩ ኳስ ወደደስና ወጭታ bu'aanii qabsoon oromoo har'a argamus gaheen qaamolee garaagaraa guddaa ta'us kan olaanaa ta'e itti fufiinsa isaatiifis waliin taa'ee kan jiran pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Lammaa Dabsaa sirna eebba OMN fi humna indarsaa Jawaar Mohammad paartiin adda bilisummaa oromoo abaawoo Daawud Ibsaatiin gorfamu waliin mari'achuuf ፕሬዚዳንት ብስጭት ሞቱማና ኖሩሚያቱ ሚኒስትር ቡናላ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ደግሞ ኤርትራ አስረዳጅ ነው ሁሌም ዘወነ ቦታ ከተማቱ ሰዓት ያስረት ከምን ድረው ከመደብና እንደሱ ቁጥል የሆኑ ይችላሉ
Sendoro kopi ada pun kalis
በኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የሚደረግ ስኖን ሚገርም ገልመበት ትልቅ ይባላል Yaadota keessanitti maatiin jechuun kan nuti addaatiin qophii keenya irratti saala yeroo irrattis akkasumas fakkeenyaaf namoota muraasa isaanii kan gara guddinaaf mul'atu keessaati. Meeshaa haajiin kennaa keeraarraatii eebba Oromiyaa miidiyaa keessatti galmate kaleessa gammachuu guddaa keessatti dhaga'ame. Hojiileen garuu qaamolee adda addaa keessatti waltajjii isaa irratti kennamu jira. isa sana hojiirra ammoo anis bahee mataa kootiin qaba namni hundumtuu misoomaaf guddina naannoo oromiyaattis ta'e kan biyyattiin barbaada karaa hawwaasii tokkummaatiin jaalalaatiin walii ta'anii biyya kana keessatti gahee keenya gumaachuu qabaa kan jirutti innifamu yaada isaanii nutti himan dhimma ispoortii wal qabatanii jimaa baay'ataa kan jiran haaluma isaaniitiin caalaa taakkisiin caalaa taakka jabaa fi hirmaannaa isa kan isaan kennan afrikaa irratti ammoo dorgomaa fi morkisaa cimaa akka ta'u hojiileen kan jedhu kun kan sammuu isaan galateeffanna. Tarreessaa Tolosaan ammoo shawaa lixaa jibaatirraa fi dhimma marii fi mammaaksa tokko gartoottan ajjatanii gartoottan filatanii amma hojiileen akka naannoo keessatti kan jiran akka naannoo oromiyaa keessatti akka biyya keessattis wantoonni hojjetaman nama gammachiisu ammas qaamolee haasan qaamolee garaagarummaadhaan mariidhaan marlatanii gara tokkummaatti waliin mari'atan immoo yaanni tokko haa ta'uu fi yaadaan garaagarummaa jiraachuu danda'a jiru. Kaayyoon ammoo kaayyoowwan walitti fidan kaayyoo tokkummaa uummata ciisan jiru waan ta'eef kallattii isaaniitiin walii galanii warreen kun kan taate jedhamee kan jedhutiin caalatti ammoo Akkasumas ministeerri dhimma wajjin jireenyaa karaa ittiin isaaniitiin wal qabatu yaada kaasaniiru. Kanaaf hojiilee hojjetaman nama gammachiisu hanga xumuraatti ammoo warreen hafan ammoo gara booda irratti fideedha. Yaadota keessa torban hundinaan kunis ergaa gabaabaatinis dhugaa kan ta'uu dandeessu. Hooraa jettanii saddeet tokko tokko tokkodha dhiiga bulchinaan ergaa gabaabaatiin mariisan akka dandeenya. Eebsi immoo gara sanaraan eenyu ta'a haala kanaaf qaama akkuma gammacha hanga isaatti jaajatu si waliin nan jira. Mootummaa tokkisaa jira ammoo misga dalasaa waliin jirti. Sirba tokko gaggeeffannaa gara gaggeeffannaa Sayyasa kita
Thank you.
namoota hedduu miidhaa jiranii kana dafanii akka hin furamne isaan taa'ee argaa jirru osoo hin dubbatiin na barreessa. Harka foonii akkamitti kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaan faayaa faanaa gurgurtaa koorporeetirraa fi namoota fayyaa fi fayyaa wajjin wal qabatanii durbee keessatti miidhata galgala sa'aatii kanatti yeroo hunda isin biraan ga'u jalqabeetu ka'ee inni jiru qophiin fayyaan faaya keenya har'a galgalaatti dhimma fayyaa tokko irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u rakkoolee fayyaa fangasoota wajjin wal qabatanii dhufanii miidhuu danda'anii fi saganawwan sa'aatii dhumuu qaban irratti kan xiyyeeffatu ta'a jechaadha. Rakkooleen fayyaa fangasoota wajjin wal qabatanii dhufanii mallattooleen isaan agarsiisanii rakkoolee fayyaa hawaasa keessa yeroo dheeraa turanii fi salphaa fakkaatan. isaanii waliin wal fakkeenya qabanii salphifamanii ilaalamanii keessaatii isa tokko yoo ta'u ittiinis akka miidhamanii isaan taasisee jira. Qophii fayyaan faayaa keenyaarra galgalaatiin dhimma kana ilaaluu kan barbaanne bu'aa malee miti. Fangasoonni maal isaanii akkamittiin rakkoo fayyaan itti danda'u kan jedhani dabalatee dhibeewwan fangasoota hedduu wal qabsiisanii dhufanii warreen kan mallattooleen isaanii wallaansaa fi of eeggannoowwan dhibeewwan fangasootaa dhufanii taasifamuu qabani waliin kan ilaaluta dhimma kana irratti ogeessa fayyaa waliigalaa fi yaada namootaa qindeessan irraa fi bakka jirtan irratti bincibata irraa baratu kan jennee kan jirru qophicha qopheessuun immoo fi waliin furmaata kan hin taayisu ani yeroo daachu alamariyaamidha sirnaaf gaarii. Dr. Lammii Gonfaan hospitaala referaalaa fi barnoota yuunivarsiitii Wallaggaatti ogeessa walii galaa yoo ta'an hanqisoonni wantoota sababa fayyaa nuti ta'an keessaati isaan tokko yoo ta'an of eeggannoo hin taasifne taananis rakkoo fayyaa salphisnee ilaallu osoo hin taane rakkoo fayyaa baay'ee wal xaxaa ta'aniif illee nu saaxiluu danda'udha kan hin jirani. Hanqisoonni kunneenis jarmoota ijaan hin mul'anne akka baakteeriyaa yoo ta'an kutaalee qaama keenyaa kamiyyuu miidhuu danda'udha kan isaan hin jirani. isaan akkasitti manitti taanaan egaa dhibeewwan fangasootaa wajjin wal qabatanii nu qabachuu danda'anii fi miidhaa nurraan ga'uu danda'anii kanaaf wantoonni akka sababaatti ta'an hedduun jiraatanis kana dura garuu dhibeewwan fangasootaa wajjin wal qabatanii uumamuun nu miidhuu danda'aniif wantoonni haala miidheessan yookaan immoo afaan saayinsii fayyaa fi ogeessota riiks faaktar warreen jedhamanii akka jiranidha kan isaan nutti himanii kanarraati jalqabna qophii keenyaaf.
Tokko fakkeenyaaf dandeettiin isa qaama namaa gaafa hir'atudha. Lammata immoo qoricha adda addaa qoricha garmaanii adda addaa yoo fudhatan ammas dhukkuba kaansarii humna HIV waan akkasiitiin hanqasuu nama saaxilu jechuudha.
Namoonni nu taasifsiisan yoo maal jedhamu isa jedhu isin biraan kan geenyudha. Yaada namootaaf taasifsiisa.
Iddoon kun nama miidhuu danda'u turee tureeti waa'ee otoo nyaatiin yeroo turanii bishaan hin taane yookiin haalli kondishiniin isaa wajjin jijjiirame bishaan duraan qulqulluu dhugaa waan turre ta'ee bishaan faalama yoo inni dhibeen kun yeroo san sirritti taa'ee miti badanaa waan keessatti jirudha.
Maqaan kiyya taarikaa Tujubaan jedhama.
Hin beeku.
Maalirraa akka qabu nama qabu hin beeku garuu. Kanaan alatti gadi fageenyaan keessa seenaa waan hin beeku hin qabu.
Akka yaada kootti nyaata saalamaa yookaan kontaanni fuudhii baay'een nan yaada akka yaada. Bishaan qulqullina hin qabne fa'aarra warri nyaataaf bishaan irratti hundaa'u wantoota Ogeessonni damee fayyaa waliigalaa fi barulleen fayyaa gama kanaan barreeffamanii jiranii akka mul'isaniif taanan wantoonni isaaniiyyuu miidhaa geessisuu danda'u jechuun osoo hin taane haalonni barbaachisoo wal hormaatisaaniif ta'anii hundi isaaniiyyuu mijatanii jannanii kan isaanii kunneen dhibeen nuti fiduu danda'an hedduun jiraachuu isaaniitti kan dubbatani. Doktar Lammii Gonfaan Tuubaata bilbila na waliin taasisaniin akkanatti manitti yoo ta'e gaafa misoomni dhibeef nu saaxilu isaaniifis ta'e gara rakkoo fayyaa baay'ee walxaxaatti jijjiiramu isaaniitiif haalonni mijatoo kan jiran yoo ta'ani GDC naannoo qaama keenya aanaa fi keessatti mul'atu wantoota haala mijeessanii keessa isa jalqabaa ta'uudha kan isaan natti himan.
Fakkeenyaaf amma fangasoonni adda addaa kun kan gogaa irratti argaman kun kan miila irratti argaman kun gogaa adda addaa waliin sheen godhachuun kaalsii yeroo yerootti jijjiiruu kaalsii gogaa miicaa fayyadamuu dhiisuu wantoonni fakkeenyaaf immoo gara mana rifeensaa gaafa deemnu immoo rifeensa kan namni fangasii qabu tokko namni biraa yoo fayyadamu waliin wantoota meeshaatti rifeensa irra kan kana waliin jiruudhaan kan kan dhufuudha waan ta'eef Ogeessa kun akkanatti maniittis yoo ta'e fi gaafa hangatiiwwan kunneen miidhaa nurraan ga'u isaaniitii fi sadarkaawwan hedduu irra darbuun kan irraa eegamu yoo ta'u qaama keenya keessaatii immoo gogaa irratti kan argamanii ta'uudha kan isaan kaasanii gogaa keenya irratti si furmaata taayisanii diidhiinsa yoo argatanii wal horuun yeroo dandeettiin dhibee ofirraa ittisuu qaama keenyaa yookaan immoo badinummaan qaama keenyaa dadhabuutti gara rakkoo fayyaatti jijjiiramuun miidhuu jalqabuudha kan isaan jedhan. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nuti gaa waa'ee fangasootaa fi rakkoolee isaanii waan dubbifannee fi ogeessota irraatii arganne irraatii hammana erga isiniin jenneeti namoonni nu taasofsiisan yoo maal jedhu immoo isa jedhu isin biraan kan geenyu ta'a isin immoo bakka jirtan marati maalummaa afaan gasootaa fi sababoota isaa irratti xiyyeeffachuun toorota bilbila keenyaa sadan isaaniitti erga gabaatanii biraan ga'uu dandeessu yaada namootaa akkasiisus.
Gannoo isaan qabu gannoo isaa maamaa lafan hin qabne ani ofii kiyya fi yeroo isaan mana yaalaa deemu akkas jedhu kanarraa kanas lafee hin dandeenye. kanan dura mana yaalaa sin dhaqnee wanni beeku hin jiru.
Faggasiiwwan akkuma baay'ina isaanii rakkoolee fayyaan isaanii hin finnee fi qaamni isaanii miine akka hin jirredha ogeessonni kan dubbataniin dhagaan meedikaal diilirraatii arganne akka mul'isuutti taanaanii kutaan hawaasaa rakkoolee fayyaa fangasiin dhufaniin hin miidhamne kan hin jirre yoo ta'u dhalli namaas yeroo jireenya isaa keessatti yeroo hedduu fi rakkoolee fangasootaa wajjin wal qabatanii dhufuu danda'an hedduutti miidhamuu danda'a jedhama. Haa ta'uyyuu malee kutaaleen hawaasaa naannoon qulqullina isaa hin eegamne jiraatanii rakkoolee fayyaa fangasoota wajjin wal qabatanii dhufuu danda'aniif warreen saaxilamanii keessaatiin kan qofaallee osoo hin taane akka addunyaatti fi addunyaa sadaffaa yookaan immoo biyyoonni hin guddanne jedhamanii fi guddina irra jiran biyyoota guddatanii irra dhibeewwan fangasoota wajjin wal qabatanii dhufuu danda'aniif warreen saaxilamanii keessaatiin kutaalee hawaasaa maatiitiin yeroo ilaalaman immoo keessumatti immoo dubartoonnii fi daa'imman rakkoolee fayyaa fangasootaan dhufanii kan miidhaman yoo ta'an korniyaatiin immoo warreen dhiiraa sababoota garaagaraatiin miidhamuu danda'udha kan jedhamu. Doktar Lammii Gonfaan akkanatti maneettis taanaan egaa kutaaleen qaama keenyaa hedduun hiriiwwan fangasoota wajjin wal qabsisanii dhufuu danda'anii hedduutiin miidhamuu kan danda'an yoo ta'ani gogarraatii kaasee hanga rifeensaa fi areedaatti qoonqootti kaasee haga sammuu fi marri maaniittis qaamni hin miidhamne hin jirudha kan jedhani. Gosoota fangasoota kunneen immoo waliin haadha keeffannu.
Rifeensa mataa kan rifeensa mataa jira yookaan immoo kan fangasiin mataa jira inni kun seenaa paartikis kan jedhamudha. Yeroo ijoollee xinnoo irratti kan mul'atudha. Gaddi deemuu gara fuulaatti yeroo baay'ee kan ba'u jira. Gara fuulaatti inni kun kun immoo gara areedaa afaan naannoo areedaa kanatti kan ba'u kun seenaa barbii jedhama. Inni kun yeroo baay'ee dhiirota fa'aa warra areedaa rifeensaatti sirreeffatan achirratti kan yeroo baay'ee nam tokko ittiin fayyadamee inni biraatti fayyadamuudhaan kan fuula namaarratti dheedha ba'a jechuudha. Inni kan biraan immoo qaama namaa irratti kan ba'u qaama namaa jechuun egaa harka irratti dugda irratti kan ba'u hangatiin waan akka saantiima akkuma geengoo fakkaatee bakkeen isaa kan diimatu naannoon geengoon isaa kun kan diimatu keessaa mukaa addaatu wayiidha. Kun seenaa koorpooritti afaan ingiliffaatiin kan jennu.
Isaan afaan saayinsii fayyaatiin seenaa achuuriif jedhuun dhibee gogaa fangasii fi qabu yoo ta'u naannoo qaama wal hormaataatti uumamuun hooqsisuu fi kaasee haga daalacheessuutti mallattoo wal qabdu. hedduu warreen agarsiisan keessaatiin kan qofaalloo osoo hin taane dhibeewwan fangasii gogaa miilaa fi barruu harkaa irratti ba'anii fi mallattoo danfisiisuu agarsiisan hedduunis akka jiranidha ogeessonni kunneen kan dubbatanii dhibeewwan fangasii wajjin wal qabatanii dhufanii hedduun isaanii qaamolee keenya gara alaatti aananii jiranii hedduu kan miidhanii ta'anii fi qaamoleen gara qaama keessatti argamanii hedduun illee saajalamaa dhibeewwan fangasii wajjin wal qabatanii dhufuu danda'an akka keessa doktar lammii natti darbee jiru dhibeewwan fangasootaa wajjin wal qabatanii kan dhufanne kunneen hagas mara dhibeewwan lubbuu keenyaaf yaaddeessoo mitiitti kan jedhani dooktar lammii gonfaanii cimina dhibeewwan fangasii wajjin wal qabatanii dhufanii himuu danda'ani garuu naannoo qaama qabatan irratti hundaadha kan naan jedhani keessumatti immoo dhibeewwan fangasii afaan keessaa fi sammuu keessatti ba'anii dabalate dhibeewwan fangasii wajjin wal qabatanii mar'i maallammaan irratti ba'uu danda'anii warreen kunneen rakkoo fayyaa salphaarraatti kan darbee rakkoo fayyaa baay'ee wal xaxaateef illee isaa galuu danda'u jedhu.
Inni kan afaanii kun fi kan sammuu kun isaanillee kan eebbisiisuu keessaa kan kan gadi geessaa kan jiru kun yeroo baay'ee fakkeenyaaf guddisuu irratti irraan kan darbee afaan keessatti fangasiin yoo ba'e dandeettiin ittisa nama sanaa gadi bu'eera dandeettiin ittisuu qaama isaa gadi bu'eera waan ta'eef yeroo baay'ee kun HIV warra qaban keessattoota HIV yookaan keessoota HIV qabu irratti kan mul'atudha. Arraba kana keessaa wanta adii irra fakkaateetu magaalaa afaan keessatti kan ba'udha. Inni kun egaa gadi liqeessu gadi dhufuudhaan gadi amma gara liqeessuutti gad bu'ee dandeettiin liqeessu namaallee amma hin dadhabutti kan fide jechuudha. Wanta adii kan urgoo fakkaatutu afaa arraba namaa irratti fi naannoo laagaa irratti kan mul'atudha jechuudha. Inni kun kan fangasiin fidudha.
Kutaaleen qaama keenyaa dhibeewwan fangasootaan dhufaniin miidhamuu danda'an keessaatiin warreen roomoo sammuu keenya yoo ta'u gosti fangasii sammuu miidhuu danda'u immoo iskiriiptokookaal meninjaayitis jedhamee jedhu ogeessonni gosti kutaan fangasii akka kanaa kun immoo daa'imman irratti kan baay'atu sanirraatiin kan darbu namoota kaansarii qabaniin miidhuu kan danda'u ta'us ogeessonni dubbatu daa'immanii fi namoota dhibeewwan akka HIV qaban irratti mul'achuu akka danda'u kan dubbatan dooktar Lammii Gonfaa ta'an keessumatti immoo gosti dhibee fangasii sammuu keessatti uumamuu nama miidhuu danda'u kun kallattii maal HIV AIDS waliin wal qabatamuun jechuun dhibee fangasii marrimmaanii mallattoo isaa waliin nutti himu waliin haa dhaggeeffannu.
Namoota dhukkubbii HIV qaban irratti mataa dhukkubbii garmalee dhukkuboota gubaa balaqqamsiisuu gaggabsuu waan dhalla urgufuu waan akkasii mallattoo akkasii of keessaa qaban jechuudha. Kun kan sammuu keessaa. Gara marrimmaanis akkasuma gaa gara marrimmaanii keessatti garaa kaasaa adda addaa fiduu danda'u. garaa kaasaa adda addaa fidu. Yeroo baay'ee egaa warri kun antiibaayotikii yookaan immoo qoricha baakteeriyaa ajjeesuuf garmalee yeroo fudhannu fangasiin kun yeroo akkasii kana baakteeriyaan gaafa isheen qaama namaa keessaa baddu fangasiin kun immoo waan horaa jechuudha. Yeroo akkasii kana garaa kaasaa adda addaa waan akkasii fudhachuu danda'a
Dhibeewwan fangasii wajjin wal qabatanii dhufuun miidhuu danda'ani kunneen egaa sadarkaa miidhaan isaanii itti dabalu jiraachuudha ragaaleen ogeessota fayyaa irraa itti arganne kan inni mul'isu. kun immoo mallattoo agarsiisan irratti hundaa'u mul'achuu akka danda'u kan kaasanii ogeessonni fayyaa kun keessumatti immoo dhibeen fangasii sammuu keessa sadarkaa isaa mul'isuuf mallattoo tokkollee osoo hin mul'isiin yeroo dheeraatiif kan turuu danda'u yoo ta'u mallattoo hin agarsiisin kurmaata waggaa dheeraa booddee mallattoon isaa mul'achuun sadarkaa cimaatti ce'uusaatiif agarsiisuu ta'uu danda'aadha kan jedhaniin warreen kun immoo dhibeewwan wal fakkeenya qabanii waliin wal fakkaatanii namoonni dogoggoranii ofirratti dhiisuun akka miidhamanii kan taasisanii ta'uu kan nuuf kaasanii dooktar lamni lammii gonfaan dhibeewwan wal fakkaatanii fi of eeggannoowwan taasifamu qabanii waliin kaasanii jiru.
Egaa afaan keessi kan jiru wanti adii afaan namaa irratti ba'u ogeessa fayyaa adda baafata. Wantoonni adda addaa kan fangasii kan adda fakkaatan jiru. Fakkeenyaaf dhukkubni kan eerii likoopiliikiyaa kan jedhamu wanti adiin kan naannoo koornerii afaanii irratti arrabaa irratti kan babba'u jira. Inni kun fangasii dhuunfaa wal fakkaachuu danda'a jechuudha. Akkas tibooritti hirmaataa jechuus kan jedhamu tokko tokko fiixee fiixee yookaan immoo naannoo fiixee sana kan boosii jira. Inni kun fangasii duukaa illee ituma dawaa isaa wal fakkaataa ta'eefi fangasii duukaa adda addaa.
Tarii dhibeewwan fangasoota wajjin wal qabatanii dhufuun miidhuu danda'an warreen kun hawaasaan salphifamanii akka ilaalaman immoo lubbuu keenyaaf illee yaaddeessaadha jennee ilaaluu dandeenya jennee gaaffii kaafniifis Dooktar Lammii Goonfaan kana nuun jedhanii jiru waliin dhaggeeffannu.
Kan gogaa keenya irratti argamu yooma irratti akkasuma kitii yookaan immoo waan namni illee akka fakkeenyaaf shamarran faarratti yoo ta'e xinnoo akka isheen yookaan immoo akka qaaniitti waan ta'e jedhu yoo ta'e kana gogaa keenya irratti kan mul'atu waan baay'ee kan namoota nama jedhu inni afaan keessaa jiru kun inni sammuu mataa sammuu keessa jiru kun garitti yaaduu barbaada maaliif yoo jettu nan dandeettiin biqiltuu namaa gadi bu'aa deema sammuu keessa mulli sammuu keessa inni fakkeenyaaf namoonni koobii qaban mataa dhukkubbii fa'aa gaggabsuu fa'aa yookaan immoo miilli gamtottoo fa'aa dadhabuu fa'aa waan akkasii kana gaafa ofirratti argan dafanii yaalamu gaariidha jechuudha yookaan immoo qorichi yeroo HIV itti kennamu kan dhibuu sana ittisuuf ittisuuf jecha kan kennamu waan jiruuf isa fayyadamuu hin danda'amu.
Dateen gosti dhibee fangasii afaan keessatti ba'uu danda'u fi miidhaa guddaa geessisuu danda'u kan daa'imman irratti mul'achuu danda'u yoo ta'u mallattoolee ogeessonni jedhanii waan ibsuu dhorku agarsiisii jennaan sadarkaa cimaa irra ga'uusaatiif agarsiisuu ta'uusaatiin filatamaan gara dhaabbilee fayyaa naannootti argamanii geessuun ogeessota fayyaa damichaa irratti hojjetaniin agarsiisuun barbaachisaa ta'adha. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya wal'aansa dhibeewwan fangasiin dhufaniif taasifamu kan warreen muraasa ilaaluuf jenna dooktar lammii gonfaa waliin turmaata taasifneen egaa dhibeewwan fangasii gogaa keessumatti immoo harkaa fi miila irratti ba'anii salphaatti wal'aanuu kan danda'amu ta'uudha kan isaan himaniin qulqullinuu fi eeggachuun wal'aansatti jalqaba yoo ta'u qorichoonni dibannaa farra fangasii harkaa fi miilaa akkaataa sadarkaa dhibichaa irratti hundaa'uun kan kennamanii ta'uusaati dhibeewwan fangasii warreen kaaniifoo wal'aansa akkamiitu taasifama gaaffii keenya biraa dooktar Lammii Gonfaatiif dhiyeessinee keessaatiin.
Inni afaan keessaa gaafa argamu wanti kun tokkoffaa godhuu waan danda'u arraba isaanii irratti wanti mul'atu wanta akka gaafa mul'atu gara mana yaalaa deemuudha. Gara mana yaalaa erga deemanii booddee ogeessi fayyaa qoricha sana wajjin wal fakkaatan keessaa adda baaseetu fakkeenyaaf inni sun isa dhugaa fangasii afaanii moo kan biraadha jedhee adda baafatee erga adda baafatee booddee qoricha kan dawwaa kennaaf. Kanaaf dawwaan afaanii keessatti kan dibatamu jira jechuudha. sadarkaa sadarkaa isaa irratti hundaa'e immoo yoo gadi bu'aadha yoo gara biqiltuutti gadi bu'aadha yoo immoo miliquu isaan kan qabatan jiru jira jechuudha. Inni mataanis akkasuma sadarkaa sadarkaatu kennamanni fi yeroo jalqabaaf kan kennamu jira. Ittiin fe'im ammoo kan waggaa tokko ofiisaa oliitiif kan kennamu jira. Egaa inni kan sammuu keessaa akkuma mamma siin jedhe namoota itti qaban waan isaan kun egaa gaafa gara mana yaalaa isaan deeman tokkoffaa isaan immoo akka inni dhukkubbii dhukkubbii ofiitii hojii isaa ittisa kan laatamu jira. Beekonaa kan kan jedhamu qorichi kun illaatama. Akkamiin dhiboon kun mallattoo nagartuu yookaan immoo akkamiin dhiboon kun kan laatamu.
Dhibeewwan fangasootaa wajjin wal qabatanii dhufanii kunneen egaa akka hawaasni salphisee ilaalu osoo hin taane rakkoolee fayyaa salphaa irraatiin kan darbe waltatoo ta'aniif akka nu shaakiluu danda'anii keessumatti immoo daa'imman irratti akka hammaatan ogeessa irraati dhageenye jirra. Isin bakka jirtanii maratti of eeggannoowwan taasifamuu qaban taasisuu dandeessu. Ogeessonni garuu dhibeewwan fangasootaa wajjin wal qabatanii dhufuun miidhuu danda'anii warreen kunneen qaama keenya keessa seenuu miidhaa geessisuu isaaniitiin bira garuu of eeggannoowwan barbaachisoo ta'anii warreen kunneen haa taasifnu jedhaniiruuti qodina dhaggeeffannu.
Tokkoffaan hawaasni keenya hundumti kophee wal jijjiiranii uffachuu mitu. Kaalsii jiidhaa uffachuu mitu. Kophee immoo baay'ee adda addaa yoo mallattoo akkasii ofirratti argamne miilaa fa'aa argan kophee kan irra isaa keessi banaa ta'e yookaan immoo kophee baay'ee waan akkas ta'e fayyadamee wayyaallee walirraa fayyadamuu dhiisuu namni tokko kabraa itti kan jechuu yoo ta'e nama sanarraa wayyaa wal jijjiiranii fayyadamuun gaarii yoommoo naannoo isaanii keessatti fakkeenyaaf nama afaan isaa keessi fakkeenyaaf adii qabu yookaan immoo afaan isaa keessi fangasii kan qabu yoo argan takkamaan gara mana yaalaa deemsuu fi dhukkuba fangasii kana duukaa kan wal qabu jechuus karraasii takka yaalamanii fi akka adda baafatan godha gochuun gaariidha jechuudha. Warri immoo dhiira ta'an haree dadda gaafa sirreeffatan yeroo ta'an jechuudha kun mana rifeensaatti fakkeenyaaf mana rifeensaatti wanta namni keessatti fayyadamu ofii fayyadamuun hin dhiyeeffachuu nama saaxilu. Haree dadda illee baay'ee hin beekamu.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin fayyaa faayaa keenya har'a galgalaa keessumatti immoo dhibeewwan fangasootaa wajjin wal qabatanii dhufan irratti xiyyeeffachuun isin biraan keenya hageewwan akka kan dhaggeeffatanii fakkaata ture dhibeewwan fangasii wajjin wal qabatanii dhufan egaa hawaasa keessatti xiyyeeffannootiin kan hin ilaalamne ta'uu ogeessota irraatti dhageenyeetu kan jirru haa ta'uyyuu malee dhibeewwan fangasii wajjin wal qabatanii dhufan warreen kunneen hawaasni akka ittiin xiyyeeffannee fi akka salphisee ilaalu osoo hin taane dhibeewwan salphaatti kaase haga dhibeewwan baay'ee wal ta'anii sammuu keessaa fi marrimaan akkasumas immoo afaan keessatti nutti fiduu akka danda'an nu kaasanii kan isaan jirani haala adda ta'een immoo daa'imman fangasii afaan keessaatiin miidhamuu kan danda'an ta'uu kan kaasan ogeessonni fayyaa yeroo hunda afaan daa'immanii qulqulleessuun barbaachisaa ta'uu isaati kan isaan kaasanii nyaata hojii wal qabsiise nyaata sukkaarri itti baay'atu fi warreen kaanillee of eeggannoo taasisuun kan barbaachisaa ta'uu isaati kan isaan kaasanii hospitaala reeferaalaa fi barnoota yuunivarsiitii wallaggaa ti ogeessa waliigalaa kan ta'an dooktar Lamii gonfaatiin yaada ogummaa waan nuuf kennaniif namoota warreen kaan immoo yaada isaanii fidhiitiin waan nuuf hiraniif galateeffachaan nagaa isinitti dhaamuuf kan jennu qophicha immoo qopheessuun ani naqaachuuf waliin furmaata taasiseen kan hin jiru torban mata dureen fayyaa keenya biraatiin kan walitti deemnu ta'a horaa bulaa isinitti jedhama.
Thank you.
Broadcasting Corporation.